radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mwiriwe neza ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyu munsi turaganira n'umurwi peace and love twibuka umwe mu baririmbyi bashinze uwo murwi bosco niganza watabarutse mu, mu cyumweru gishize yatuvuyemo rero hakiri muto afite imyaka mirongo itatu n'umwe gusa bosco niganza yitabye imana biturutse ku isanganya ry'imodoka ni impanuka dusabe rero imana kumwakira mu bayo muri iki kiganiro turaza kubaha umwanya mutubwire uko mwarimu muzi uko muzi uyu murwi peace and love n'indirimbo zawo icyo zabamariye mu buzima nubwo bosco niganza yatabarutse azahora yibukwa n'inshuti n'abavandimwe abo yafashije mu buzima abo yashimishije mu ndirimbo abakunze impa- im- impanuro yatanze cyangwa se inama bakuye muri izo ndirimbo n'abandi bari bamuzi mu buryo butandukanye Uh, uyu munsi rero twatumiye uwo bari bafatanije umwuga wo kuririmba mu ndirimbo z'amahoro n'urukundo peace and love bwana vianney nzigamasabo niwe mutumirwa wacu nguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze ejeniya mukankusi yimbanje rero kugushimira kuba uduhaye uyu mwanya ariko kandi nkwihanganisha wowe n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe mu byago mwagize nkaba nagira ngo nk'umwe wabaye u- umuntu watangiranye na bosco mu guhimba indirimbo cyangwa se gukora umurwi peace and love ube watubwira muri make uko uwaruzi bosco n'iganza bosco yari mu ntoki
Eh, bosco yari umusore eh, akaba yari umuhungu azi gufata ingingo decision kumva ko no mu majambo yashikiriza wumva ko ari avuze ijambo ry'igishinga ntahe ijambo ryumvikana kandi ijambo riremesha rero nababwira ko tu- twarabuze turabuze umuntu kabisa turabuze umuntu navuga nti kiremesha yego
ye u- ubu se nku- nka- nk'abakunzi be mwa- mwababwira iki gishobora kubafasha nubwo batamu- batamufite nk'uko bari bamu nk'uko bari bamu- bamuhoranaga bakaba ba- bumvaga indirimbo ze bakaba bari bishimiye gutaramana namwe mwababwira iki
icyo nababwira abakunzi ba bosco cyangwa abakunzi ba peace and love ni bareme ni bareme kuko eh, bosco n'aho agiye aragiye mugabo ntabasize bonyine yabasigiye viyane yabasigiye n'abandi benshi Uko twari dusanzwe dukorana mu mugwi hama kandi yanabasigiye eh, indirimbo nyinshi zari zikiri muri studio Eh, imana yaradufashije twari twamaze kuzi kuzikora yari yamaze no kuririmba amajwi yiwe urumva bazoguma bayumva hari uturirimbo dushasha tugera ku icumi na tubiri twari tumaze gukorwa muri abantu batari bwaronke ni ukuvuga ko muri iki gihe igituma ndiko nabaremesha nababwira nti nibareme kuko eh, bosco ntagiye kuboneka amaso ku maso mugabo bazomwumva ku ijwi kuko hariho uturirimbo dushasha yasize tugiye gusohoka mu minsi mu minsi iri imbere Mhm. nk'ubwo abakunzi ba peace and love mwabwira ko izo ndirimbo zazasohoka nka ryari
Eh, indirimbo nibaza ko twari ko turanazisohora hari iyo twasohoye buca bosco yitaba imana ari yitwa nta bundi buhinga yasohotse ku munsi wa gatatu hama bosco aca yitaba imana ku munsi wa kane urumva ko indirimbo ziguma zisohoka tuguma tubaha kamwe kamwe kamwe kamwe kugira ngo abantu babashe kunezerwa na bosco kandi ikindi nobabwira ni uko umugwi peace and love tuzoca uhagarara kubera bosco agiye biri no mu bizotuma tumutera iteka kugira ngo tubandanye gukora kandi dukorane umwete kuko ibyo yari yipfuje agiye atabishyitse ku mugabo twifuza kuzohamubera twebwe tuki- tugisigaye
Eh, urakoze cyane eh, mu- kuri iki- ibi bisobanuro uduhaye bwana viyanenzi bw'amasabo reka noneho abakunzi b'ijwi ry'amerika tubumvise n'ako karirimbo nta bundi buhinga
Nikado. Yes, with the love. Ishuanza sasa. Abahungu baraho baryosha ikiyago akaziki kari hano kagashiramo ibirungo kabisa icupa kuri yindi ngo bajyimwe iyindi iziritse inkuru ku yindi ku maci azimeshmesh kusanya kusanya tujya mahera naho ruburume cyane turuziga tambe tambe dutamba kayege eba kayejo nugutonda impero wayoho wayoho wayoyoyo wayoyoyo iyehe iyeyeye iyeyeye yuyuyu ah hey yes man oh ukaba ufise ako gacupa kawe gakuyakuye ntabundi buhinga ukaba ufise ukunda mudigadige umubwira utiyo ntabundi buhinga ntabundi buhinga izo nkumi nziza utwo zigira acaho se wumva ari deodora inzara iminwa basize n'ubugesera ku mahotaro ntibanyerera n'amayobera beyemwe nimumbwire cyenda bareshe sigaho sigaho ntibiguhange naho mfise umugore cyenda arikore ye mugareka ntuhace umukurire Wayehe, wayoyoyo, wayehe, wayoyoyo, diru, diru, diru, diru, diru, hey. ukaba ufise ako gacupa kawe gakuyakuye ntabundi buhinga ukaba ufise ubukunda mudigadige umubwira utiyo ntabundi buhinga tanga wongere wihe ntiwihime umuntu aba muri mwe gusa kuzanya kuzanya tujya amahera naho ruburume cyane turusiga tambe tambe dutamba kayege yebaga ejo nugutonda imperu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga iyo ndirimbo nta bundi buhinga indirimbo ya love and peace turi kumwe n'umwe mu bahanze uwo murwi ari we uh, vianney nzigamasabo aratuganirira rero kuri peace and love ariko twibuka n'umuririmbyi umwe mu bahanzi bashinze uwo murwi bosco niganza witabye imana mu cyumweru gishize turakomeza rero iki kiganiro twakira n'abandi ku buhanga bw'ibyuma baramfasha ku- kwakira telefone zanyu ariko muri uyu mwanya reka duhe ijambo alexi alex nduwayo ni umuririmbyi nawe hakaba yaragize n'uruhare cyangwa se yaraherutse muri konseri eh, peace and love yariherutse gukoresha mbere y'uko bosco yitaba imana alex uranyumva
Oui, Eh, watubwira nk'umuntu wari uzi bosco u- uko wari umuzi n'icyo wowe yakumariye mu buzima bwawe
bon, Bosco, rero uko nari ndamuzi icya mbere cyo ni umuntu na- nubwo yaranduta cyane rwose nagenda akurikirana inkuru ziwe Bosco ni umuntu navuga ko inzi yarize ku ishuri yitwa lycée mutindere yitwa atene kera indwara y'ubuhumyi iramufata ajya mu kigo cy'impumyi niho yatanguriye umuziki ariko kuva icyo gihe yavuza gitari base niho nari ndamuzi cyane yarandihaye akaba avuza gitari base amabara abyambata barava ngaho bajya mu ruyigi niho yakuriye iby'umuziki aramurabandanya hanyuma icyo gihe rero aza no kuri batwi bosco ntabwo yaranyusiga cyane mu kwandika indirimbo kuko yandika indirimbo zigiye zinjyohera ku buryo nanjye aho nshitse ubu burya indirimbo byo kuririmba nabanje kwiga kuri bobo kuri ariwe bosco naramwize ko cyane ko yandika indirimbo ziryoshye cyane kandi zimeze neza
izo u- wakunda u- izo ukunda mu ndirimbo ze ni ni izihe izo za uvuga zakunyuze ni izihe
bosco ndamukundira indirimbo ya mbere yanditse yitwa ngo ninde aba aririmba ngo kubera ikukunze atari wagukunda niyo ndirimbo yashyize ahandi hantu kuko n'amajambo kabisa wumva y'ukuri yaririmbye kandi afashe kabisa iyo ndirimbo nayo imukunze ko cyane niyo yakinnye ndanamumenyana cyane rwose bitumbaho kumukunda Mm. ubu se abandi bakunzi ba peace and love n'abakunzi ba bosco wababwira iki muri aka kanya
akanya uwakunda umuguti witondera cyangwa ukunda bosco cyane se kuba kubakunda bosco ntibabandanye bareme kuko bosco yagiye nk'umuntu asanzwe ntagiye nk'umuntu atatu yari amaze agiye ari umugabo w'inzinza n'ijambo yari abushyitse agiye ari umuntu yari amaze guteza imbere igihugu cy'u Burundi mu bintu bijyanye no gucuraranga uyu munsi hariho abari bazi uburundi biciye kuri bosco none rero nibareme reka nkoreshe imvugo mu nkundire cyane kuko bosco nubwo agiye ba bosco barasigaye ariko tubaranya tumwibuka kuko yadusigaye ikintu gikomeye cyane rwose Mhm. ye wunze mu rya viyane nzigamasabo nawe yavugaga ati bosco aragiye ariko asize ijwi rye asize indirimbo ku bakunzi be bazahora bamwumva bazahora bamwibuka ndagushimiye cyane alex kuri uyu mwanya ubwo niba ufite akanya turaza gukomeza tuganire Eh, reka twa- Eh.
eh, reka twakire n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika gerard ku murongo wa telefone uranyumva
ndakumva cyane Ye, igitekerezo cyawe wowe
Eh, ubwa mbere nagomba mbaze guhoza umuryango w'abarinzi mu burundi hanyuma nongera mpoza n'umuryango wavuze hanyuma icyo nagomba gushyikiriza ni uko turakunda gutangara iyo umuntu yitabye imana ariko niko bimeze koko turakunda umuntu mugabo imana arabimukunda kuruta twebwe Mhm.
ubwo rero abasigaye ndutangare twese niyo nzira turo- turohereramo gusa abasigaye muri peace and love babandanye ku- ku rugero yarageze ko kugira ngo umuziki burundu utere utera imbere Mhm.
yego urakoze cyane gerard twakire na- Murakoze, mama.
eh, twakire na emi emi uranyumva
ndabumva Eh, wowe wo- nawe nguhaye ijambo bwogira icyo uvuga
murakoze ndi kigali mu rwanda mbanje kwihanganisha abasigaye bari bagize uwo murwi wa peace and love ntibihangane kuko n'imana yabishatse ndagira ngo mbaze rero viyani yatu- mwatubwiye ko bari bafatanyije muri uwo murwi w'abaririmbyi ndamubaza utubazo du- dukeya cyane twerekeranye no kuri bosco mbese Bo- ndamubaza bosco a- ya- atubwire yari afite imyaka ingahe atubwire igihe batangiriye uwo murwa wa peace and love igihe watangiriye watangiriye atubwire n'indirimbo bafite umubare wazo A- a- noneho na ndi kigali rero atubwire ukuntu twazabona indirimbo zabo ba- bafite uko twa- twazibona mu rwanda kuko turahakunda cyane dukunda uwo uwo murwi wa pisandilove nuko tutabona indirimbo zaho ni murakoze ntasubize ibyo bibazo byanjye Mm, urakoze cyane emi ubwo reka muhe umwanya ah, vianney agusubize vianney
yego eh, wumvise ibyo emi abajije Ara- arabaza ngo bosco afite imya- yari afite imyaka ingahe mwatangiye uwo murwi ryari umubare w'indirimbo mufite cyangwa se eh, noneho abari i kigali mu rwanda bo bazibona gute urumva ko mufite abakunzi benshi
yego mbanje gukengurukira abakunzi canke abagenzi canke inshuti canke eh, n'abansi nabo nyene ndabashimiye ama emi ngerageje kumwishura bosco ejeni wari wakivuze bosco apfuye afite imyaka mirongo itatu n'umwe yo- yujuje mu kwezi kw'icumi itariki mirongo itatu Eh, hanyuma mm, album album album tu- bosco apfuye asize album zibiri n'iyindi yari muri studio n'amasingle eh, navuga ururirimbo rumwe rumwe eh, indirimbo zishika cumi yumva ni nka album ni ukuvuga yaziba album zine ama cyerekeranye n'aho twatanguriye mu gwi peace and love watanguye kwitwa peace and love mu bihumbi bibiri na gatanu mu mpera eh, mu mpera z'ibihumbi bibiri na gatanu ushira bibiri na gatandatu ngira ndamwishuye Eh, hanyuma indirimbo zanyu bazibona gute Abari- nk'abari i kigali mu Eh, indi- rwanda
yego indirimbo zacu kuzironka ntibigoye ariko hari ikintu gitoya twari twahinduye gatoya ari ibintu twari tucandika neza jewe na bosco yigiriye ntitwari bwabiheze kugira ngo abantu bose bashobore kuzironka ko siwe wa mbere abajije ikibazo nk'ico c'indirimbo zacu aho yozikura ubwo twari ko turarondera buwate kugira ngo abantu bakeneye indirimbo za peace and love bashobore kuzironka byoroshe nibaza ko mu minsi iza mu minsi iza eh, tuzosubira tubasabe muduhe umwanya Mhm.
muduhe umwanya tubabwira bashobora kuzikura indirimbo z'iwacu kuko ntapfuye ah, akazi ko karabandanya Mhm. ye ndumva umushubije izo ndirimbo ubwo bazitegereze hari ni yari ikunzwe cyane eh, abantu benshi bavuga ko banakina no mu mu bukwe Eh, indirimbo zanyu rwose ziryohera benshi reka ubwo tube tubashyiriyeho iyo mwise ubuzima
icyo imana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya ku isi hari abakobwa benshi beza barandyojaryosha bashaka ko dukundana ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda nakubonye rimuvuye i kigali uri kuri safari bici bici ujumbura ujumbura numbura nshitse ku mutima ndagutura icyifuzo cy'urukundo rwanjye nawe ucuramwenyurira nisiwe numva naremurutse nca ntangura kwiyumvira kw'icyifuzo cyanjye kizohava kiranguka cyeriwe nakwiyumvisemo nkikubona nawe ukunda ukimbona nca ntangura kwizera ko tuzohava tubana ukaba nyina w'abana banje urukundo ngukunda usumbye ubukomezi uburukundo urukundo kwe niruze tukagaragaza urukundo rwacu bene umurango babona jewe ndakwabiriye ngubu umugore wanje ndakwemereye ko nazokwigera ndaguhemukira mu mahirwe no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye nzogukunda ntagusonere mu buzima bwanjye mbere akiri impeta iba ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanjye ku izina ry'imana yamuye ijuru urukundo ngukunda rusumbya ubukomeza urupfu Nanje urukundo ngukunda rutwikiriwe n'ububasha bwo mu ijuru urukundo ngukunda rusumbya ubukomeza urupfu Nanje urukundo ngukunda rutwikiriwe n'ububasha Yalalelele. Imana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya
tuzakunda n'ubuzima bwacu bwose radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye eugenie mukankusi turaganira na bwana vianney nzigamasabo ni umwe mu murwi peace and love mu burundi iyo ndirimbo rero mwumva ni indirimbo ubuzima ni indirimbo benshi mukunze ku- kumva no gukoresha cyane cyane mu- mu- mu makwe nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ngo ukomerezeho eri uranyumva
ndabumva rwose yego igitekerezo cyawe cyangwa se niba waba ufite ikibazo wifuza kubaza vianney
mbanje kwihanganisha uwo uwo mutumire wacu niyo kapiteni nibyo twese abandi dusangiye kuba twahise tuzi umuhanzi twakunda Mhm. yego Alo?
Eh, urakoze komeza nacyo nashaka ndamubwire nashaka ndamutere kuraje nubwo twahe tumubuze turacyabakunda rwose kuko turazi ingufu bakoresheje ni nyinshi twabakunze kuva kera kandi yazi umuntu arinze akundwa ati- ati mu buzima tumenyereye abantu benshi dukunda kuhamenya ariko bapfuye mugawe yari yaranje arakora ibikorwa byiwe tumumenya akiri mu- mu bazima Mhm.
n'indirimbo zibuka haciyeho nka eri natanga kuzimenya nkiri mutoya rwose ariko n'ubu rero aho ngero y'ubu n'indirimbo bagiye bakora twazikunze rwose Mhm.
abato rero nakufasha kandi amubaze none jeff ndagira amahirwe yo kubabona mugano uwo bari impumyi none ako kazi kabo baba bagakora gute ari impumyi batubwira nka sitatici bakoresha cyangwa batubwiye mu by'ukuri nyene niba ibyo dusanzwe tumva bo bari impumyi kandi kabazi nako nashanda babaze none bazoshobora kugira nk'amatunwa kugomba bagere nk'ino mu ntara iwacu nk'abantu bataba abajene mugabo basanzwe bazi- bari bazi uwo muntu bamenye ukuntu ubwo rupfu rwe rwara- ruba rwaragenze ko bashobora nko kuhagenda bakuye nk'agaterera Mhm. Eh, ikibazo cy'ibitunda ndabashimiye rwose ura- uratekereza ko batanga nk'agatwererano bagiye ku- kubareba muri konseri cyangwa
Eh, bashobora nko kuza nko- nk'ino mu makonseri bakavuga ati nk'abantu bamukunda ki- mwashobora kuba hari icyo mwoterera tukaba twafasha nk'umuryango wiwe yoba yari asanzwe akomokamo niba hari nk'abo yari asize Mhm. Eh, Eh, urakoze cyane eri ndayisaba urahagana hehe kwa ruvuze niba bashobora kuba bagera iwanyu
jewe ndi mu ntara ya muyinga muri komine giteranye aho bitwa tura niho mpagaze neza na neza abacu boshobora kutugera kuko umuziki wabo twawukunda rwose Mhm.
kandi tura nta muntu n'umwe adakunda umuziki wa pesenderove Okay. Eh, urakoze cyane eri ubwo reka twakire na tieri tieri uranyumva
yego mwiriwe neza mwiriwe urahagana he wowe
ndi i kigali Mhm. Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, nagomba nihanganishe umugwi pesendorove hanyuma uwo muririmbyi bosco je natangwe kumenyera ku ndirimbo iyo y'ubuzima nanatanguye kumenyera uwo muririmbyi bosco Mhm.
hanyuma nkaba nihanganisha abo byakorana cyane cyane ko bobandanya bateza imbere umuziki wabo hanyuma wa bosco mm, nabibonye kuri facebook nda babishize ko numva birantangaje rwose numva ndababaye ntamukunda nk'uko nakunda umuririmbyi nk'uko nakunda umuririmbyi christophe matata Mhm.
iyo uri kurumvira indirimbo za christophe matata kumvira n'indirimbo za tom british and love usanga ari indirimbo zifasha haba mu rukundo haba mu mubano haba mu guhanura ndetse mu mu bice byose bigize ubuzima bw'umuntu ba- baririmbye indirimbo zirimo impanuro Mhm.
hanyuma nka- nka ntera intege abo basigaye ko umuziki wabo utosubira inyuma ngo uh, ba- bawusubize inyuma ahubwo babandanye ba- bateza imbere umuziki wabo baremesha n'abakunzi babo du- dusigaye amaba- nkaba nagomba kubaremesha nyine muri make hano namwe nkaba ndabashimiye kandi Mm, urakoze cyane Thierry reka ubwo nk'umwanya vianney abanze asubize ku kibazo cyabajijwe Eh, Thierry yabajije yabajije ikibazo cye ndahera ku cyo yavugaga ati "Um- mukora mute kandi muri impumyi nagira ngo umusobanurire hanyuma umubwire n'ukuntu niba munateganya kuba mwabageraho imuyinga
Eh, arakoze eri icyo namubwira cyo cyo twebwe peace and love ubu aho igeze ubu irimo ababona n'abatabona hanyuma ukuntu dukora eh, ngerageje guca mu ncamake kuko ni birebire twigeze kuba twiga ku ishuri ry'abatabona igitega bita rumuri hanyuma uwashoboye kuhadushikana n'umupatiri w'u- umupatiri yera umupatiri w'umuzungu yitwa vincent hanyuma yaragerageje kutuvuza abana bamwe bamwe aragerageza kubavuza ngo arabe ko ayo maso yabo ashobora kuba basiyobona na gatoya hama jewe na bosco turi mu bana bashoboye kubona buke buke Eh, twagiriwe amahirwe yo kubona bon jewe nka jewe ndabona buke buke ariko bosco yarashoboye kubona gushika aho yiga kuva mu mwaka wa gatanu w'ababona gushika mu mwaka w'icumi arabandanya ariga urumva ko yari yamaze bari bamaze kumwopera hanyuma ageze mu mwaka w'icumi nawe nyine n'ubundi amaso arasubira aranka abaganga baramubwira ko bidakwiye ko abandanya kwiga aruhisha amaso kuko bishobora kumuzanira ingaruka mbi agahava ahuma cyane kandi hama jewe nanjye baragerageje kunyopera ndabona buke buke n'ubu ndabona mu gifaransa nibo babivuga neza ni n'aba malvoya donc nous sommes des malvoyants Okay. Eh, ego ikibazo rero ciwe nibaza ko ndiko ndagerageza kucishura turakora mu gukora turakompoza nk'abandi bose uretse ko tutandika ntitwandika tufata ku mutwe mhm.
hama mu mu bishoboka uko dukora nka piano ndayizi kwivuza guitar bass batterie kugira ngo maze ikizungu guitar bass nuvuga ko turaba chanteur musicien et euh, aussi euh, euh, producteur Okay. Mhm. Ye, hari ukuntu hari ukuntu rero yabazaga niba mushobora kubageraho muyinga mugiye nko gukora nk'ibitaramo Ah, hari ibyo mwaba mu- mutekerezaho cyangwa se mwamuha icyizere cy'uko muzabageraho
twari twavyiyumviriye twari twavyiyumviriye ariko eh, abantu bavuza u- umuziki live Mm.
music live ntibyoroshe kuko usanga ari abantu benshi kandi bisaba n'ibintu byinshi Mhm.
twarabyiyumviriye muri uno mwaka kuko ubu turiko tugerageza no guteza imbere umuziki ndundi eh, tukagerageza kuwushikana kure ariko kubera ko abantu benshi usanga batumva ururimi rw'ikirundi twari twahinduye turagerageza kuririmba mu zindi ndimi nubwo eh, bosco agiye i- izo ndirimbo zitarasohoka hari indirimbo mugiye kumva nk'iyitwa mutuwangu igiye kuza vuba Mhm.
Uh, hariho n'iyindi yitwa uh, gumirizaho mugabo yoyo urumva ko titre titre iri mu kirundi ariko ahanini igizwe n'icyongereza n'igiswahili kugira ngo east africa meme n'abanyamerika iyo bashobore kubyumva bashobore kumva ibyo ibyiyumviro byacu tubicishije mu zindi ndimi kuko ikirundi nko hiyo ni bake bacumva uretse abarundi cyangwa abanyarwanda Mm. Eli yari afite- Hama rero- yego. Eh, komeza Tu- ah, kugira ngo tumushikire eri um, imuyinga imuyinga hari inzahabu nyinshi imuyinga hari inzaba- inzahabu nyinshi bazodutumire bazodutumire baduhe ubutumire tuzo- tuzobitaba kabisa kandi nta ngorane tuzoshikayo yego nizeye ko arimo kukumva ko yaranavuze yaranatanze n'igitekerezo cy'ukuntu bashobora kuba babafasha bafasha nk'umuryango bosco asize ubwo ndumva ashobora kubakontagita nyine akareba ukuntu mwa- mwabyumvikanaho nk'uko bivuze bakabatumira hanyuma icyo cyifuzo cye Yego.
kikaba cyagerwaho
yego ah, mu minsi iza nibaza ko bitarenze iyi ndwi iki cyumweru nyine ngira umuntu agiye kubaha nimero ya eh, ya konte cyangwa nimero ya telefone ku buryo ubikeneye ari uguterera mu buryo bw'amafaranga ari uguterera mu buryo eh, bw'ibyiyumviro nawe nyine ashobora ku- bashobora kuzoronka ukuntu bashobora guterera bi- bitabavunye Mm. Ye- yego Eh, Thierry nawe i Kigali mu Rwanda yari arimo avuga ukuntu bakunda indirimbo zanyu ko yakunze iriya ari naho iyo yayimenyeyeho bwa mbere iriya y'ubu- ubuzima ah, aremesha mwebwe n'umuryango wa Bosco ah, bav- abifuriza gukomeza gukomeza kugira uwo muziki wanyu mugatera imbere ntimucike intege Ah, ibyo avuze wabivugaho iki
Eh, ndamushimiye ndamushimiye bujya kumva abantu bakwitwararitse bakavuga bati turakuremesheje bujya nta jambo risumba iryo iyo ni ijambo ryiza cyane umuntu akubwira ati ndakuremesheje naba ata- aba ataguhaye amafaranga cyangwa ngo aguhe ibindi bintu biboneka iyo akubwira ati ndakuremesheje no kuvuga ko aba agufise ku mutima turamushimiye cyane ama abandanye kudushigikira umugwi peace and love nivyo turabuze umuntu ariko peace and love nibaza ko igiye kubandanya kuko eh, muri kazoza twari twifuza ko dushika kure cyane tukibivugana na bosco ni twifuza ko tuzoshika kure cyane kandi n'ubu nibaza ko tuzobandanya tutazocika intege kugira ngo dushobore gu- kubandanya ibyo yari yavuze ibyo twari twe- twemeranije akiriho bishobore kubandanya nibaza ko nawe nyene iyo ari ashobora kuba ariko aratubona ah, bizomuhimbara cyane abonye twabandanije gutera imbere Mhm. Ye twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga twakire na Alex kuri telefone Alex uranyumva
yego ndabumva ye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufitiye Vianney
igitekerezo cyanjye ubwa mbere nambere no kuba no kuba- no kubasaba baka- bakana- bakabananya bi- bigumya na- ni ukubihanganisha hanyuma icya kabiri nagomba am- amere nk'u- nk'u- nk'unsigurira narabonye ama- amafoto yaciye ku marezo sosiyo barerekana nk'imodoka imodoka yari arimo kumenya ngo yagonze imbere n'inyuma mbabareye sinamusubije muri situwasiyo ariko nabo ba- baze ko ko mwa- ko yavuze ngo none ngo ngo ntibabona ngo ntibabona ngo naba- ngo babona buke buke none niwe yari kuri mvura icyo nicyo kibazo cyane agomba kumenya
Ye murakoze urakoze cyane Alex twakire na Laurent uranyumva Laurent
yego turabumva ye ikibazo cyawe cyangwa Eh, igitekerezo bwa mbere ho yego bwa mbere ho nobanza kwihanganisha diyane kuko twabuze inshuti kandi twabuze umugenzi na cyane cyane ko eh, bobo yari umuririmbyi umwe muri bagenzi bacu kandi twe dusangiye igikorwa cyo kuririmba hanyuma njye nibaza ko ku bijyanye n'urupfu rwa bobo nta byinshi novuga kubera ko tuvuze mu modoka ari ngo byagenze gutya abyo ntibyo- ntibyogaragara neza kuko umuntu yamaze gupfa ubwa mbere ho aba yamaze gupfa hanyuma jewe no- nobaza Vianney we wasigaye muri Peace and Love yoba agiye gukora iki kugira ngo umuryango cyangwa umuryango wa Bobo eh, babihanganishe bakomeze kubona ko eh, Bobo yari umuririmbyi akunzwe na- na bene igihugu hanyuma ikindi kibazo kigera kabiri ntushobora kumubaza ni iki agiye gukora muri ino minsi ko asigaye ari warunguye umugwi Peace and Love kugira ngo ashobore gushyikira abanywanyi bo mu ntara hagati mu gihugu hanyuma jene orangiza nshimira radiyo y'ijwi rya amerika cyane kuko igerageza kwitaho eh, amakuru y'abantu bose bahereye mu gihugu cy'uburundi
ndagushimiye cyane namwe mbashimiye kuba Yego.
mukomeza gukurikira radiyo ijwi ry'amerika kandi mbibutsa ko ari radiyo yanyu urakoze cyane yego murakoze cyane Eh.
yego namwe murakoze Mhm. reka duhe umwanya ah, viyane hanyuma tubashe ku- usu- usubize ah, alexi yarabajije ushobora kumusubiza cyangwa se uko uko ubyumva Ah, yarabajije ku ku bijyanye n'uko uriya muvandimwe yari impumyi kandi yagendanaga ubumuga bwo kutabona neza ariko kandi imodoka ikaba yagonze imbere n'inyuma yibaza niba ari wowe wari utwaye sinzi niba ankete zirimo gukorwa niba hari icyo wabivugaho wamusubiza cyangwa se tugakomeza
Eh, alexi alexi cyo namubwira cyo cyo uwo mwanya si uwo kuvuga ibyabaye ariko um, nabivuze mu mwanya hari uwo yari yabajije ikibazo gisa n'iki navuze nti bosco bari bamuvuye twese bari batuvuye bari bagiye kutwopera hama je ndabona buke buke bidasigura ko nshobora gutwara umuduga mugabo aho nca sinshobora guca ku kintu canke ngo nshobore ku- ku- ku- kumena nk'ikintu kiri hasi mu gihe ndiko ngenda buke buke hanyuma jewe sinshobora gutwara umuduga ariko bosco wewe byari bishoboka ko atwara umuduga kuko yari afise amarori amufasha kubona ah, amarori amufasha kubona bosco rero niwe yariko aritwara yari wenyene mu muduga hama ukugonga kwiwe ko byagenze sinobikubwira kuko nit- sinobimubwira kuko nitwari kumwe ariko nanje je nk'uwashitse ubwa mbere nkanamutwara kwa muganga dufashitanije na be- na mwene wabo o, twamusanze uko yabibonye imodoka yagonze imbere n'inyuma ariko eh, icyo yomenya cyo nuko ah, yaragonze uruhome ama imodoka irahindukira kandi irasubira irasubira inyuma nibaza ko kugira bibuko yari kagerageza kurwanira umuduga mugabo asanga ntibikunda kuko nibaza ko hashobora kuba petetere n'imbere yiwe hari yin- iyindi modoka cyangwa inyuma yiwe bigatuma rero ashobora bi- bimuperturiba kugira ngo ashobore gu- gutumbereza neza hama ikindi cyo namubwira ni uko atangorane n'imwe ihari jewe sinshobora gutwara umuduga ntibikunda mugabo ndabona buke buke Mm.
yego aho ngira alex ndamwishuye Mhm. naho Lo- laurent yavugaga na- ndumva nawe mugomba mwari mwamushubije ibyo ari byo byose yavugaga ko m- mukunzwe n'abantu benshi abakunzi b'umuziki wanyu muzakora iki kugira ngo mubashe ku kubageraho cyangwa se mukomeze kuba kubanogera n'ubwo bosco yabavuyemo sinzi niba hari ikintu wa wavugaho ku byaro
icyo namubwira ha bosco jewe no mu kumuhamagara kuko bosco twabana mu nzu Um, icyo nabwira ha ni uko bosco mu kumuhamagara namwita peti ni ukuvuga ko yari umufrere yari peti frere ndavuga ko jewe narinzi iwabo nari maze kuja iwabo mama wiwe turazinanye ba bene wabo bashikiwe turazinanye nawe yarazi iwacu ab'iwacu bose yarabazi ni ukuvuga ko twari tugize umuryango Um, yabajije avuga ati mbega viane ko asigaye ari wenyine agiye gukora iki cyokwereka umuryango wiwe ko bosco ari umuririmbyi akomeye nibaza ko umuryango wa bosco n'uyu wanje barazinanye twararonse umwanya wo kubikora ubu twabana nk'abafrere nibaza ko umuryango wa bosco atacu uzomburana jewe ndagivisi hama hari ikindi yari yabajije c'uko no o- bongeye gukora iki nibaza ko bosco nawe yagiye asize indirimbo nyinshi ziri zari muri studio yari yagiye kuziririmba hari hasigaye icyo bita mastering Eh, ico naco nibaza ko mu minsi iza eh, indirimbo zirasohoka hama ico ngiye gukora ni uko ntagiye guhagarika na gato singiye guhagarika na gato mu gupisha love ahubwo tugiye kugerageza ibishoboka nibyo bosco aragiye kandi iyo umuntu avuye mu rugo urabizi ejeni umugabo iyo abuze umugore cyangwa umugore akabura umugabo urazi ko harabaho absence abantu bose bashobora kuromarka Mm, birumvikana ama uh, icyo namubwira rero ni uko ubu mu minsi ya mbere biragoye biragoye biragoye no gutahura biragoye no kumva ubwabo uko iminsi zo ziragenda nibaza ko tuzogerageza ibishoboka byose kabisa ibishoboka byose bi- tuzobikora kugira ngo umugwi peace and love ubandanye gushika kuri ya ya ntego twihaye yo gushaka kuduza umuziki n'ubu nibaza ko turimo turagerageza ibishoboka byose turiko turavugana n'aba n'abashobora gufasha kugira ngo umugwi peace and love ntu- nturyame ubandanye gukora Mhm.
yego Eh, urakoze cyane reka dukomeze ikiganiro ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka mirongo ibiri ijwi rya amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarukanye icyizere cyo kumviriza iradiyo inyuma y'amaradiyo yabibye amacakubiri n'ubwicanyi mu burundi no mu rwanda abarundi n'abanyarwanda bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika barabonye ko iyo radiyo yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradiyo ijwi rya amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibyiyumviro bya bose mu myaka mirongo ibiri iheze
mbega imyaka mirongo ibiri iri imbere izoza niki mu kiganiro murisanga muzobandanya kuronswa akaryo ko kumenya amakuru y'imvaho mu turere mubamwo abarinda ibihuha kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira na bwana vianney nzigamasabo ku buzima bwa bosco niganza bari bafatanije umwuga wo kuririmba mu murwi peace and love turavuga rero kuri uwo murwi no ku buzima bwa bosco nk'uko mubimenyera abakunzi b'ijwi ry'amerika iki ni ikiganiro giha ijambo buri wese Mm, tukaba rero tubaha umwanya kuri radiyo yanyu ubu ngubu dufite Ro- eh, dufite christophe ku murongo wa telefone christophe uranyumva
yego ndakumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufitiye vianney
jewe ubwa mbere na mbere hoho eh, mva mu ntara ya ruyigi muri komine butaganzwa hanyuma ino vrema umugwi peace and love turawukunda cane ni ukuvuga tumaze kumva urupfu rwa bosco twaguye mu gahundwe Mm, nagomba rero ubwa mbere na mbere hoho mbanze mpoze umuryango wiwe mpoze n'umugwi peace and love mpoze n'aba n'abaririmbyi mu burundi muri rusange hamwe n'abakunzi b'umuziki hanyuma ikigira kabiri bagomba nteye intege viane kugira ngo ntacike inkokora babandanye ba- bakora bakomeze kuko iby'urupfu niko bimeze twese niyo tujya hanyuma bakomere umugwi pisenirove tuzobandanya tuwushyigikiye byiyumviro byanjye neza Mhm. urakoze cyane christophe kuba ubateye intege reka twakire rero na steve steve uranyumva steve steve Hello?
uri kuri telefone uranyumva Oui.
Mm.
Yego ndakumva ni Ura- sawa.
Eh, urahagana hehe
Eh, ndi Bujumbura mu bwiza.
Mhm. igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufite vianney
Eh, nagomba bwa mbere kwanza mpoze umuryango wa Bosco hamwe n'inshuti ziwe.
yego Eh, hanyuma
Eh, steve mutubabarire telefone ye iracitse reka twakire kosamu kuri telefone uranyumva kosamu kosamu uranyumva
urumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe
iya mbere nagomba nkote umuryango wa bosco uburyo nkote umuryango muziki wa pisi imbere na akabazo nari mfise naraga umupire ni kazoza k'uwo mugwi pisi nimba umugwi pisi imbere ujya guhagarara nuko ugiye kwihangana
Eh, turakumva yari yabivuze yari yavuze ko bakomeza kandi ko ah, bagomba gukora n'inshingano cyangwa se ibyifuzo bya bosco ku buryo bakora ku- bi- bika ntibihagararire aho ngaho ariko baracyakomeza nubwo yabavuyemo ariko baracyakomeza akazi kabo ubwo ndaza kumuha umwanya hari ikindi kibazo wari ufite
Ah, akandi kabazo ni gufata mu nda ka- k'abasoranyi cyangwa abahanzi mu muzika kenshi barangirana mu burundi barahunze abandi bari mu gihugu ntabwo mbaze ukugene bakorana kugira bashyigikirane kugira ubu, eh, bahozanye nko muri izi bibazo peace and love irimo ntabwo nabwo guterera akandi kubazo urakoze kwasamu reka mpu- mm, reka nk'umwanya rero ubwo ah, bwana nzigamasabo Um, mwumvise abakunzi b'ijwi rya amerika n'abakunzi b'umur- b'umurwi peace and love Ah, uduhereye kuri christophe uri muri komine ruyigi ah, mu ntara ya ruyigi muri komine butaganzwa na steve uri bujumbura mu bwiza ndetse na kosamu bose barahoza im- im- umuryango umuryango wanyu w'abaririmbyi nagira ngo ubanze uhere ku- tuvuge uh, kuri iki kibazo cya kosamu Aba- na- noneho uze kugira n'icyo uvuga kuri ku byavuzwe na steve na christophe nubwo steve tutabashije kumva ibyo yashaka kuvuga byose kubera telefone yacitse kosamu ahangaha abaza umurwi peace and love uh, niba uzakomeza Ah, ndumva mwari mwabivuze ariko nagira ngo mumuhumurize ashobora kuba atari ari kuri telefone hanyuma rero n'uburyo mwaba mukorana n'abahanzi bahunze ba- bari hanze y'igihugu
Eh, arakoze kosamu naho nari nakivuze ariko reka nsubire ndagishimangire Eh, umugwi peace and love ntugiye guhagarara na gato n'ikimenyamenya ni uko eh, nabivuze ko ari indirimbo bosco zasohoye am- nk'amaodiyo hariho na clip clip video Eh, twari tumaze gukora ah, yazize akoze clip video zibiri hariho nk'indirimbo yitwa ndicuza Eh, iyo irafise clip kandi yaraheze malgré ko yaheze ejo vendredi bosco nawe ya- yitabye imana ku munsi wa kane hanyuma hariho n'indi ndirimbo yitwa wombenga na nyene yaraheze clip video um, indirimbo nazo nababwiye ko zishika cumi na zibiri ziriko ziraza yazize aririmvyemwo nibaza rero ko apari y'ivyo mvuze vyo bosco yasize akoze nibaza ko ndacumva ko mfise n'inguvu nyinshi zo kubandanya gukora Uh, numva umugwi peace and love utazohagarara kuri jewe umugwi peace and love ntuzohagarara kuko turacawuhagarariye hama ndashimiye abanywanyi b'ijwi rya amerika bose bagumye bahoze umuryango bagumye bahoze umuryango natwe turabashimiye kandi turabitayeho tunabemereye ko tutazokwigira tubahemukira tuzobandanya gukora ibishoboka byose naho bosco tuvuyemwo aragiye ku bw'amaso n'umubiri ntituzomubona mugabo tuzoguma tumwibuka no mu majwi mu ndirimbo nshasha no mu za kera zose yoba yarazize akoze no mu masanamu y'indirimbo zimwe zimwe nk'indirimbo ndicuza nshasha hariho n'indirimbo yitwaranira amahoro yoyo ni video ira- arabonekamwo eh, indirimbo yitwa ndagukumbuye nayo nyene irafise video nizo zibiri rero za kera hamwe na ndicuza na wombenga nshasha zitari bwasohoke Mhm. ye o- o, reka noneho ubwo twakire abandi bakunzi b'ijwi eh, ariko hari ako yari abajije kosamu ko ko imikoranire yanyu n'abari hanze y'igihugu
uko dukorana n'abaririmbyi bagenzi bacu bari hanze turavugana ku matap turavugana eh, ku- par telefone Eh, nonamumenyesha yuko abenshi bacumbiye inkuru bambwiye ko bategerezwa kuza abenshi bazoshika ejo ko bumva baba bari mu buzi butandukanye ababishobora benshi je nk'abo tumaze kuvugana ejo bazoza dukorana neza cyane dufitaniye washaka imigenderanire myiza kuko hariho n'indirimbo zigiye gusohoka harimo abaririmbyi bo hanze bari bari hanze y'igihugu n'aba baririmbyi b'abarundi twebwe na twebwe turi ngaha mu gihugu numva ikibazo cishuwe Mm.
dukorana neza cyane Mhm. urakoze reka twakire ku murongo wa telefone na guillaume guillaume uranyumva
ndabumva cyane rwose Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
eje igihugu ndi mu kirundo Mhm.
kweri kweri uburundi bwaraye umuntu nyine atanga ibitekerezo byiza cyane rwose mu mu ndirimbo zabo rwose Mhm. iyo ukunda cyane ni iyihe
kubera indirimbo ziwe zose zirangirira kweri zirimo impanuro nyinshi cyane rwose none najyana mubaze igihe amaziko yiwe azobera n'ahazobera murakoze
urakoze reka mm, tu- tumuhe umwanya gusubize mbere y'uko dukomeza igisubi ikibazo cya giyome
ndamushimiye cyane hama icyo numva namwishyura ni uko ko bariko baraturemesha natwe bituma turema tukumva ko tutari twenyene hama amaziko uh, azoba ni hagati yo kuwa gatanu canke kuwa gatandatu kuko tukirindiriye uh, bene wacu b'abaririmbyi canke abakunzi ba bosco baza bava mu bindi bihugu ubundi byari kuba n'ingoga ariko kubera benshi bamaze kubidusaba ko umuherekeza ubwa nyuma eh, twashimye kubishyira ku munsi wa gatanu cyangwa ku munsi wa gatandatu bivanye n'aho benshi bazoba bashikiye kuko barabidusabye cyane kuko yari umuntu nk'uko bagumye babivuga eh, mu ndirimbo wumva ko aririmba ahanura tu- donc indirimbo z'iwacu ari indirimbo zo guhanura Mhm.
navuga eh, amazika azobera i bujumbura ni ku mpanda Eh, mu mwanya duhava tugira inama baba inama ya komite kugira ngo dushobore gu- gupeziza neza ryari isaha byose n'umunsi urumva ko tugihekeranya ko ari kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu hanyuma eh, nitwamara guheza inama nibaza ko duca tubishyira kuri facebook ababishobora babi- a- ababishobora ku- kuzoba bashyitse mu iyo minsi canke nabo babifuza guterera ari ivyiyumviro canke ku buryo eh, nibaza ko baza kubibona uno munsi canke ejo ejo kuva mu masaa sita nibaza ko abantu bazotangura kubibona nk'abari mu burundi bazovyumva ku maradiyo eh, canke ku mateleviziyo Ye. reka twakire na inosa noneho nawe agire niba ari ikibazo cyangwa se igitekerezo inosa uranyumva Eh, ongera ijwi
ndakumva ndi ngozi ingozi Ye, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ikibazo nari mfise Mm,
kwanza mbanje guhoza guhoza umuryango wawe mm.
nashyira akadodo ca asiga nomero za aderese kugira umuntu aba akeneye bitabatura diregiti aciye nko ku rubuga ngo rukabumenya Mhm, bavuze ko bazabishyiraho nabo- nibamara gukora inama
Eh, kandi namwe nkaba ndabashimiye kuba mwambaye umurongo nawe nkunda kubarondera sindabatore akunda n'ibiganiro byayo Mm, urakoze cyane kutababona ni uko hari igihe du- am- imirongo ya telefone itagenda neza cyangwa se nko- wa- niba wakurikiye ikiganiro bivuze ko hari n'izacitse ikiganiro live nk'uko babivuga ntabwo kiba cyoroshye hari igihe amatelefoni yanga gucamo kandi umuntu atashobora guhagarara noneho agakomeza hari rero n'umwanya w'ibiganiro tubagezaho igihe ki- gishobora kutubana gitoya naho ubundi ntabwo ari ku bushake ye twakire na julien kuri telefone
mwiriwe cyane wiriwe urahagana he
ndi muri bujumbura Mm. igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nayo mfite nagomba guhoza umuryango nkoza n'abarundi bose babuze Mm,
bobo yari umugabo baririmba baririmba neza icyo nasaba nasaba kujya abarinzi nka ba sosokeyi babategurira indirimbo abarinzi bari hamwe bazogira agakonseri baririmba akarimbo ko kumusezera bari hamwe byotunezera rwose mhm.
yego byoba byiza kuko yari umuntu mu turimbo twabo twari turyoshye ndifuza ko mwodushishizamo akarimbo jewe ndicuza U- urayisha- urasha- urashaka iyo ndirimbo ndicuza
Eh, jewe ndicuza Mhm.
Eh, kandi sinzi yuko nobaza umutumire yuko nko ku rubuga rwa interinete kujya ushobora gusanga umuntu ashobora guteresharija indirimbo yuko izabo bakunze kuzishyira ku rubuga rwa interinete Eh, nagarukiriza ngaho Eh, ndagushimiye Yego.
cyane rero julien reka twakire na emmanuel kuko akanya dusigaje ni gatoya emmanuel uranyumva ntabwo njye nkumva neza Eh, ura- uri kure cyane
nayo negereye Eh, ubu ndakumva noneho ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ngewe nk'igitekerezo nari mfite ngitemberere hano ngaha mu rwanda rero igitekerezo nari mfite ah, nka- nk'abasigaye muri gurupe nta kuntu bategura nk'igitaramo cyazenguruka ah, nk'ahantu gurupe yabashije kumenyekana neza noneho bakanategura ibitaramo muri iki wenda nka hano mu rwanda noneho bategura nk'igitaramo nka- nk'amafaranga abonetsemo akaba yabasha gufasha nk'umuryango eh, wu- wa- wa nyakwigendera yewe cyari icyo gitekerezo gusa nyine gurupe twarayimenye eh, tumenya n'indirimbo zayo zimwe i- i- igira no kumenyekana mu gihugu cyacu cy'u rwanda cyane Ah, ariko mbese iby'urupfu rwa nyakwigendera twarabimenye gusa imana imwiruko ridashira
Ye, urakoze cyane emmanuel kuremesha abavandimwe reka ubwo noneho nsubire kwakira vianney nzigamasabo abakunzi b'ijwi ry'amerika nk'uko mwakomeje kubyumva baragenda babaremesha hari guillaume innocent julien eh, emmanuel wari we umaze kuvuga none ahangaha Ah, emmanuel murabyumvise we yifuza ko biramutse bishobotse mwakora nk'igitaramo mukazenguruka mukagera no mu rwanda ku buryo abakunzi b'ijwi rya Ameri- ah, abakunzi ba peace and love ba- ba- ba- babumva mukabataramira ubwo ndibwira ko nimubona akanya nimumara ku- kuva muri ibi bizazane mushobora kuzateganya yenda kujyayo mwamubwira iki
Eh, ego warakoze kuri ico kibazo abantu bariko baraduterera ivyumviro turiko turabakengurukira cane turiko turabakengurukira cane nk'uyu agiye mu batuma umuntu yiyumvira eh, ivyo biteramo nubwo twari twavyiyumviriye ntitwari twariyumviriye ko hariho bene wacu b'abanyarwanda bashobora ku- kwiyumvira ico kibazo eh, c'uko twoja kugira konseri mugabo nibaza bis- bisaba uburyo bisaba uburyo mugabo tugiye guterereza tuzokora ibishoboka kugira ngo dushobore kujayo yego
Ye, hari rero na julien uri uri bujumbura wifuzaga nawe ni nk'icyifuzo ubu rero n'igihe ni gitoya sinzi niba mwashobora kuba ku- kubona uko mwaririmba cyangwa se murana- mushobora kuba mubiteganya no muri iyo nama mu- muri bukore I- we yifuzaga ko mwaririmbira hamwe mukaba mwasezera kuri bosco sinzi icyo ubitekerezaho
ico kibazo nk'umuririmbyi eh, canke nk'abaririmbyi kuko imuhira haza abaririmbyi benshi cane haraza abaririmbyi benshi cane twari tumaze kuciyumvirako nibaza ko ejo ejo ni ni umunsi wa mbere tuzoja muri studio twari twakivuze indirimbo izoboneka vuba cane atagihindutse
Ye, akajambo ka nyuma gatoya ku bakunzi b'ijwi rya amerika
akajambo nubwira abakunzi b'ijwi rya amerika nibareme nibareme kuko o, umukunzi wacu bosco tubuze tutanka o, aragiye mugabo naho agiye agiye asize iragi ryiza nibaza ko tuzogerageza tuzogerageza kumukorera mu ngata aho yari agejeje twifuza ko twoharengana kugira ngo ashobore kuguma afite iryo zina arigumane no mu peace and love ashobore kubandanya ari umugwi ukomeye cyane ushika aho wewe yari yifuje ko umugwi peace and love ushika murakoze cyane ndabashimiye cyane nanjye rwose bwana vianney nzigamasabo mukomere mwihangane aha kandi akaba ari naho dushoreje ikiganiro muri isanga aho twavugaga ku buzima bwa bosco ntiganza watuvuyemo mu murwi peace and love ndagushimiye cyane rwose bwana nzigamasabo ngashimira n'abakunzi b'ijwi rya amerika bakomeje kubaremesha no kuremesha umuryango ndetse n'umurwi peace and love ngashimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma fatuma karara wabahamagaye akabaha umwanya kugira ngo tuganire twese kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana mukomere mwese kandi mukomeze gusoza icyumweru neza muzatangire n'igitaha mu mahoro ni iyi ndirimbo rero ndicuza
nakira ndavuga moteri yose manura umugabo wenyine abantu urahevye iwaku urahevye ucitse ikirara wiryo baga igisezerano urenga ibigoko ucavuza ya meta Oh, ndibuka tugiye kuragana wambaye izerade warakaka Oh, kumva umutima wawe warirabura nk'ijoro